radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi mu rwanda ni kuri fm mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali banywa inshuti zacu mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza kandi mbaha ikaze muri aya makuru duhere ku ngingo zayo leta ya kongo ntiyemera ko ari umutwe wa ma makumyabiri na gatatu ufite umujyi wa goma ahubwo ivuga ko goma yigaruriwe n'abanyamahanga C'est une situation évidemment qui nous révolte aussi énormément. Ce qui est important quand même est de reconnaître que depuis trois ans, la République démocratique du Congo...
uyu ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa repubulika ya demokarasi ya kongo umutegarugori therese kayikwamba wagner ati ibirimo bibera igoma birababaje cyane nyamara ikintu abantu bakwiye kumenya ni uko hashize imyaka itatu kongo idahwema gukangurira amahanga ibyo ma makumyabiri na gatatu n'ingabo z'u rwanda bakora mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turacyari muri repubulika ya demokarasi ya kongo ma makumyabiri na gatatu nyine yigaruriye umujyi wa goma yatangiye gusubiza iwabo impunzi zari zicumbitse mu nkambi zo muri uyu mujyi no mu nkengero zawo naho muri kenya urugomo n'ubwicanyi bikorerwa abari n'abategarugori ruhora rwiyongera muri leta zunze ubumwe za amerika abakora nketi ku mpanuka z'indege bavuga ko abaziyobora ari bake bityo ko biteye impungenge z'umutekano wo mu kirere aya makuru turayarambura mu kanya gato cyane mugume hafi amakuru tuyahere rero muri leta zunze ubumwe za amerika nk'uko nari maze kubibabwira abakora nketi ku mpanuka y'indege itwara abagenzi na kajugujugu ya gisirikare zagonganiye mu kirere zizimirira mu ruzi rwitwa potomac hafi ya washington dc umurwa mukuru w'igihugu bazamuye ikibazo cy'umutekano wo mu kirere n'ubuke bw'abakozi bo ku butaka bayobora indege eugene mukankusi nibyo atubwira iyi niyo mpanuka y'indege yatwaye ubuzima bw'abantu benshi muri amerika mu myaka makumyabiri n'ine ishize ishami rishinzwe kuzimya umuriro rya hano washington dc ryatangaje ko habonetse ikizwi nk'agasanduku k'umukara k'indege y'isosiyete american airlines yahanutse nyuma yo kugongana na kajugujugu ya gisirikare mu mugoroba wo kuwa gatatu igahitana abantu mirongo itandatu na barindwi abazobereye mu kwibira mu mazi bakuye mu ruzi rwa potomac bimwe mu bisigazwa by'indege kandi babonye n'ibindi bice byayo kuri uyu wa gatanu abayobozi ntibavuze icyateje iyi mpanuka yabaye mu gihe indege yari ivuye muri leta ya kansas yageragezaga kumanuka ku kibuga cy'indege cyitiriwe perezida ronald reagan ubuyobozi bukuru bw'ikigo kireba ibijyanye n'indege bukeneye abandi bagenzuzi ibihumbi bitatu iki kigo cyavuze ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu cyari gifite abagenzuzi bafite impamyabumenyi ibihumbi cumi na magana arindwi aba bajya kungana n'abo mu mwaka wabanje kuwa gatatu ku kibuga cy'indege hari umugenzuzi umwe aho kuba babiri wagombaga kugenzura indege zitwara abantu n'akajugujugu ku kibuga cy'indege ni ibintu byafashwe nk'ibisanzwe ariko bibonwa nk'ibikwiye bitewe n'ubuke bw'indege muri ayo masaha nk'uko umuntu wahawe amakuru kuri iki kibazo abivuga
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda abasirikare ba nyuma b'ubufaransa bavuye mu gihugu cya chad ingabo z'ubufaransa zari zimazeyo aho nyine muri cade imyaka mirongo irindwi fideli niyo ngabo araduheye inkuru perezida debi yatangaje ko igisirikare cya cade cyiteguriye gukingira igihugu abansi bose bazogerageza guhungabanya umutekano waco ni mu gihe itariki ntarengwa ko ya mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kwa mbere y'uko inteko z'ubufaransa ziva muri cade yashitse kuri uyu wa gatanu izo nteko zavuye mu ikambi y'igisirikare iri ku mugwa mukuru njamena muri iyi ndwi zacumbitse muri iyi kambi mu kiringo kigera ku myaka mirongo irindwi perezida debi yatangaje ko ukuva mu gihugu kw'inteko za nyuma z'ubufaransa muri iyi ndwi bitanguje igihe gishasha muri chad perezida wa chad mahamad idris debi yabitangarije ari mu ikambi ya gisirikare ku mugwa mukuru njamena kuri uyu wa gatanu hari mu birori bihimbaza itahuka ry'inteko z'ubufaransa muri chad imbere y'itariki ntarengwa ko ya mirongo itatu n'imwe y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka perezida debi yari yahaye abategetsi iryo sango kugira babe bakuye izo nteko mu gihugu ciwe inteko z'ubufaransa zashitse icese ku mugwa mukuru wa chad njamena kumenyereza abasirikare bari bakiri bashasha muri uyo mwuga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu ijwi ry'amerika tuze muri kenya aho urugomo n'ubwicanyi bikorerwa abari n'abategarugori rudahwema kwiyongera nabo rero bafashe umwanzuro wo kwiga kwirwanaho nibyo jeniya mukankusi yatubwira guhera ku mukobwa wari ukiri muto wiciwe bunyamaswa mu icumbi yakodeshaga hakanatemagurwa kugeza ku wari ikirangirire mu mikino olympique watwitswe n'uwari umukunzi we batandukanye ubwiyongere bukabije bw'ihohoterwa rikorerwa abagore muri kenya bwateye benshi kwitegura guhangana n'ababahohotera abagore mirongo icyenda na barindwi hirya no hino muri kenya bishwe bunyamaswa n'ababigambiriye mu bijyanye n'urugomo rushingiye ku gitsina hagati y'ukwezi kwa munani n'ukwa cyenda mu mwaka ushize wa bibiri na makumyabiri na kane nk'uko imibare ya polisi ibigaragaza polisi ntiyatanze imibare yo mu bihe bya mbere yaho ariko ukurikije imibare yakusanijwe n'itsinda ryitwa africa data hub mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatatu abantu b'igitsina gore batari munsi ya mirongo irindwi na batanu barishwe na mirongo ine na batandatu mu mwaka wabanje abakangurambaga bavuze ko urwo rugomo rwiyongereye mu mpande zose za kenya mu bice bikennye bituwe mu buryo budakurikije amategeko aho ibikorwa by'abagore byo kwirindira umutekano byafashe intera nshya yihutirwa imbere muri kiliziya ikorogosho hafi y'umurwa mukuru nairobi mary wainayina w'imyaka mirongo cyenda n'itatu y'amavuko arashyira iyo myitozo mu bikorwa aho asakuza agira ati oya oya oya mbere yo kwiruka ahunga mugenzi we w'umugore bigana abona mu ishusho y'umugabo ku bantu icumi barimo guhugurwa amasomo bayamira bunguri
aya makuru murayumvira kuri radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda no kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com youtube na facebook radiyo yacu voa amakuru rero nk'uko musanzwe mubizi avugwa cyane muri iki gihe ni aya repubulika ya demokarasi ya kongo by'umwihariko ibibera igoma no mu burasirazuba bwa kongo mu kiganiro cyihariye yagiranye n'umunyamakuru roger muntu w'ijwi ry'amerika ishami ry'igifaransa minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa repubulika ya demokarasi ya kongo umutegarugori therese kayikwamba wagner ntavuga ko ari ma makumyabiri na gatatu ifite umujyi wa goma ahubwo ati goma yigaruriwe n'abanyamahanga temistokle mutijima wiriwe neza
mwiriwe neza tomasi iki kiganiro rero wagikurikiye hanyuma wasanze gikubiyemo ibiki watubwira watunyuriramo
umunyamakuru w'ijwi rya amerika yatangiye abaza minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa kongo niba yakwemeza niba ma makumyabiri na gatatu ari igenzura umujyi wose wa goma niba kandi yaba afite ikigereranyo mu mibare cy'abahapfiriye minisitiri kayikwamba wagner mbere na mbere yavuze ko ashaka kwemeza ko goma yigaruriwe n'abanyamahanga bikozwe n'ingabo z'u rwanda igisirikare cyemewe cy'u rwanda ati ni umuturanyi wacu nibyo nyuma y'iminsi yaranzwe n'imirwano ikaze twabonye mu mujyi ma makumyabiri na gatatu n'igisirikare cy'u rwanda rdf ubu bamaze kwigarurira igice kinini cy'umujyi wa goma ku bijyanye n'abapfuye bitewe n'uko ibintu bigenda bihindagurika cyane ariko kandi na ma makumyabiri na gatatu n'ingabo z'u rwanda bakaba bafite inyungu mu kutagaragaza isura ya nyayo no kwemerera isi ko yakwirebera ubugome igitero cyabo cyakoranywe biragoye cyane kubona umubare uhamye w'abapfuye muri iyi minsi y'igitero dukeneye kandi gutandukanya ko hari impfu nyinshi zabaye biturutse ku mirwano ariko hari n'izindi zaturutse ku kuba u rwanda rwarasenye rubigendereye ibikorwa remezo by'ingenzi muri kongo baciye imiyoboro y'amashanyarazi barasa amabombe ku bitaro banaca imiyoboro y'amazi bafunze ikibuga cy'indege banafunga imihanda inyuzwamo ibicuruzwa nibwira rero ko iyo tuvuga abapfuye aba atari abapfuye bahitanywe n'intambara ako kanya cyangwa se abishwe n'amasasu yo mu mirwano hagati y'impande zihanganye ahubwo hari n'impfu zaturutse ku bukana bw'ubugome igitero cy'u rwanda ku mujyi wa goma cyakoranywe ari byo uko gukupa ibikorwa remezo byankenerwa ku kindi kibazo roje muntu yamubajije ati ibyo ntibyaboneka nk'intege nke za guverinoma yanyu mu kurinda umujyi ukomeye nka goma uku gusubira inyuma ubisobanura ute na cyane ko hari benshi bibaza bati ibi byaje biti minisitiri Tereze kayikwamba aha yasubije ati birumvikana ni intambwe isubira inyuma kandi ni ibintu bibabaje cyane sinatinya kubivuga dukwiye kwemera ko ibi byatangiye kugaragazwa kuva mu mezi menshi ashize niba ahubwo atari no mu myaka myinshi u rwanda rwashoye imbaraga nyinshi mu kwigwizaho intwaro no kuzihama makumyabiri na gatatu mu burasirazuba bwa kongo bashoye imari mu kugura intwaro zihanitse zitari zimenyerewe mu karere intwaro zakoraga ku buryo n'umuryango w'abibumbye muri raporo wahaye akanama gashinzwe umutekano wasobanuye neza ko zirusha ubushobozi wasobanuye neza ko zirusha ubushobozi zawo ikindi dukwiye kumva ni uko u rwanda inshuro nyinshi rwagiye rurenga ku gahenge kabaga kavuye mu biganiro bya rubanda kagombaga gutangirana n'itariki ya kane y'ukwa munani binyuze mu gukoresha ikoranabuhanga rihambaye nko guteza kirogoya mu ihererekanywa ry'amakuru ibisobanuye ko inzira zose z'itumanaho mu kirere cya goma ndetse no hafi yazo zari zaramaze kuburizwamo burundu kuko mu gihe kirogoya zaje mu ihererekanya n'ikwirakwizwa ry'amakuru bivuze ko inzira zo gutwara ibikoresho bya gisirikare zari zigoranye cyane ari nako byari kuba ku bikorwa by'ubutabazi ndetse n'abategetsi ba gisivili rero ntidukwiye gutinya kwemera ko habaye ishoramari ryinshi cyane ry'umutungo w'u rwanda mu gushoza iyi ntambara nta gucogora kandi rwabikoranye ubugome ndengakamere nta kintu na kimwe rwitayeho yaba abantu bazapfa ndetse n'ikiguzi cy'abazahitanwa n'iyi ntambara roger muntu mu kumubaza ikibazo gikurikiraho yamubajije ati ese ubu haba hari ingamba zo kugaruza ubu butaka minisitiri kayikwamba ati turashaka ko ibintu byumvikana neza kuri iyi ngingo ntibyemewe ko u rwanda igihugu kinyamuryango cya loni kinyamuryango cy'umuryango w'ubumwe bwa afurika n'indi miryango myinshi cyigarurira igice cy'igihugu cyacu mu buryo bunyuranyije n'amategeko ni ibintu tutazihanganira ikirenze kuri ibyo ni ibintu isi yose idashobora kwihanganira akanama ka loni gashinzwe umutekano kakoze inama ku cyumweru gishize no ku wa kabiri ushize aho benshi mu banyamuryango bamaganye mbere na mbere ukuba k'u rwanda ku butaka bwa kongo ariko banasaba ko rwahava bwangu cyo kimwe n'umuryango cyo kimwe n'umunyamabanga mukuru wa loni cyo kimwe n'umuhuza mu biganiro bya rubanda rero twisanze mu bihaho atari kongo gusa ahubwo n'abafatanyabikorwa bose bafite uruhare muri iki kibazo barimo kwamagana u rwanda ku bikorwa byarwo byo kwigarurira ubutaka bwa kongo binyuranyije n'amategeko ndetse hari n'ubusabe bw'abaterankunga bakomeye b'u rwanda turimo turabona ubwongereza turabona leta zunze ubumwe za amerika abo bose basohoye amatangazo akomeye yamagana uku kuvogera ubusugire bw'igihugu cyacu rero birumvikana ibi ni ibintu bidakwiye kwemerwa atari kuri kongo gusa ahubwo nibwira ko bitanakwiye kwemerwa ku bindi bihugu byose ku isi birajwe ishinga n'iyubahirizwa ry'amahame mpuzamahanga ashingiye ku itegeko umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu kibazo gikurikira yamubajije ati hari impungenge nyinshi ko igisirikare cya kongo kidafashwa bihagije na guverinoma umushahara muto cyacitse intege ibyo bikagira ingaruka ku bushobozi bwo kurwanya ma makumyabiri na gatatu ibura bivugaho iki aha mu gusubiza iki kibazo madame Therese kayikwamba minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa kongo yagize ati ndashaka kwibutsa ko perezida Tshisekedi igisirikare yakigize nyambere kuva no muri manda ye ya mbere ariko no muri iyi ya kabiri akomeje kuvugurura uburyo bw'imikorere y'ingabo zacu habaye ingorane nyinshi mu bijyanye no kuvugurura igisirikare mu kugishakira ibikoresho no mu gukora ibishoboka ngo kibone ubufasha bwose gikeneye gusa turemera ko uyu ari umurimo ukomeza turemera kandi ko iyo ibi byaba byakabaye byara byarihuse kuko byari kudushoboza kurwana mu buryo bukomeye kurushaho tomasi ibi ni bimwe mu byo mu kiganiro cyihariye Therese kayikwamba minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa kongo yagiranye n'ijwi rya amerika ni bimwe mu byo yagarutseho ariko ni ikiganiro kirekire turaza kukigarukaho mu makuru yandi y'ijwi rya amerika temisitokire ndagushimiye cyane
murakoze cyane thomas iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turacyari kuri repubulika ya demokarasi ya kongo ma makumyabiri na gatatu yatangiye gusubiza iwabo impunzi zari zisanzwe zicumbikiwe mu nkambi zitandukanye zo mu mujyi wa goma na teritwari ya nyiragongo ndi kumwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika igoma jimmy shukurani bakomera ukurikirana ibingibi jimmy wiriwe neza
mibereho mwiriho neza tomasi none se abantu bavuye mu nkambi ba mbere na mbere ni bantu ki ni abagabo ni abagore ni abana cyangwa ni bose
nibyo kuri inshuro ntabwo abantu bahise bava mu nkambi cyane gusa hatangijwe ibikorwa nakwita by'ubukangurambaga byo gukangurira abantu kuva mu nkambi cyane ko byabaye byabereye ahitwa mize ku biro ku byari bisanzwe ari ibiro bya guverineri w'intara kivu ya ruguru ubwo abari baturutse mu nkambi baje kuganira na emu makumyabiri na gatatu kuri mize di peple ihimbi mu mujyi wa goma emu makumyabiri na gatatu ibabwira uko iki gikorwa kizagenda uko izi porosesi zizagenda zo kubakura mu nkambi no kubajyana mu bice baturutsemo abari bacyitabiriye ni benshi barimo abagore n'abagabo ndetse abantu batandukanye ingeri zitandukanye bari bahunze bari bitabiriye iki gikorwa cyo kumva neza neza ubutumwa emu makumyabiri na gatatu yari yabageneye uburyo ibikorwa byo kuva mu nkambi no gusubira mu buzima busanzwe mu bice baturutsemo mu bice bya teritwari za masisi rucuru nyiragongo rubero warikale n'ahandi uko bizagenda hari ibyagezweho cyane mu butumwa bwa emu makumyabiri na gatatu aho ivuga ko nko ku bantu wenda batishoboye badafite ubushobozi bwo kuba bazasubira iwabo neza emu makumyabiri na gatatu hari icyo izakora kugira ngo babashe gusubirayo ariko bakava mu buzima bw'ubuhunzi thomas hanyuma wabonaga abo baturage bameze bate mbese ntabwo babafite bwo gusubira iwabo kubera ko guhunga ndibwira yuko iyo umaze igihe kubera umutekano mukeya mbese mu magambo makeya ma makumyabiri na gatatu yabahumurije ku buryo umutekano iwabo aho baturutse bahunga hatekanye nta kibazo bashobora kugira
ya nibyo emu makumyabiri na gatatu yabanje bahumuriza gusa bamwe mubo navuganye nabo ubwo narindi kuri aho iki gikorwa cyaberaga navuganye ahanini cyane n'abagore bavugaga ko wabonaga ko bishimiye kuba basubira iwabo mu byabo cyane ko icyo bongeraho ari uko nimba ibi biri buze gukorwa vuba na bwangu ndetse emu makumyabiri na gatatu gatatu ikabarindira umutekano mu bice baturutsemo bavuga ko gusubira iwabo byo nta kibazo babifite wabe na gato kuko ari icy'ingenzi cyane bavuga ko bahunze intambara uko guhunga intambara rero nimba bari buze kubarindira umutekano abo navuganye nabo bavuga rwose ko ibyo babishyigikiye ijana ku ijana naho emu makumyabiri na gatatu yo yabahumurije wabonaga baganira nk'ibisanzwe kuko habaye kubanza kubaza ibibazo ufite ikibazo akakibaza hari impungenge zose zatanzwe hari delegasiyo y'impunzi ndetse yashoboye kuganira na emu makumyabiri na gatatu cyane ko bari bafite n'ubutumwa bari bageneye ubuyobozi bwa emu makumyabiri na gatatu nabwo burasomwa muri icyo gikorwa wabonaga abantu bishimiye kuba bashobora gusubira mu byabo nimba koko emu makumyabiri na gatatu iri buze kubarindira umutekano bagasubira iwabo neza none se abayobozi ba ma makumyabiri na gatatu bakoresheje iyo nama bari mu zengero z'ubutegetsi ni ni perezida wa ma makumyabiri na gatatu ni umugaba w'igisirikare cyayo mbese ni bande bakoresheje icyo kiganiro
hari abashinzwe ibikorwa ibikorwa bya aferi sosiyale sinzi ngo mu kinyarwanda ngenekereje ntabwo ijambo ryaza vuba reka tuvuge ko ari ibintu mbonezamubano n'imibereho isanzwe n'ibyo n'ibyo n'abandi ndetse hari na bamwe mu bayobozi ba hashiseri bari bakiri aha ngaha ni ukuvuga iriya hashiseri yita iriya shami rya buri ryita ku mpunzi nibo bari bayoboye icyo gikorwa ndetse banizeza impunzi ko baza gusubira mu byabo vuba bidatinze cyane ko ingamba zikomeje gufatwa kugira ngo ibi birangire vuba na bwangu thomas noneho rero tugarutse ku buzima busanzwe bwa buri munsi urigoma amashuri yatangiye amasoko ararema ibiro byafunguye mbese ubuzima bwifashe bute
ubu tuvugana maze nk'iminota makumyabiri gusa ngeze mu rugo ikiri kugaragara ni uko umuriro w'amashanyarazi wari wacitse mu mujyi hose usa n'umaze kugaruka ikitaragaruka ni interineti ariko umuriro w'amashanyarazi ubu ngubu urakora gusa amasoko mato mato nayo nabonye yatangiye gukora cyane mu masaha y'umugoroba ariko amashuri n'ibindi bikorwa bitandukanye n'izindi serivisi za leta ntabwo ziratangira gukora ariko murabizi ko ejo mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru umuyobozi wa afcm 23 corneille nanga yijeje abaturage bo mu mujyi wa goma yuko ibyo bikorwa byose mbese ubuzima busanzwe mu baturage bugomba kugaruka vuba na bwangu naho rero ku byerekeranye n'umutekano nka nimugoroba mushobora gusohoka mugatembera mbese abishoboye bagafata agacupa mu kabari hariya
ibyo ubu ngubu birakorwa ubu ngubu birimo gukorwa cyane ko abantu bemejwe neza yuko ibikorwa byabo bishobora gukorwa amasaha makumyabiri n'ane kuri makumyabiri n'ane so ubona ko abantu batangiye kwemera batangiye gusubira mu buzima bwabo bwa buri munsi amaduka amwe n'amwe muri za karitsiye atangiye gufungura so abantu ubona ko batangiye gusubira mu buzima busanzwe nubwo batarabyakira neza mvuge ntese ntibaramenyera neza guverinoma nshya ariko barimo kubyakira buhoro buhoro tomasi jimmy shukurane bakomera umunyamakuru w'ijwi ry'amerika igoma ndagushimiye
murakoze cyane namwe thomas kamirindi ye komeza udukurikiranira ayo makuru rero ijwi ry'amerika nk'uko mubizi ingabo z'amahoro z'umuryango w'abibumbye zimaze imyaka makumyabiri n'itandatu muri repubulika ya demokarasi ya kongo noneho zakoze iki kuko intambara zidahagarara abahanga n'abanyekongo bo by'umwihariko baribaza icyo zimaze ingabo za loni zageze muri repubulika ya demokarasi ya kongo bwa mbere mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'icyenda zitwa monique monique yahinduye izina mu bihumbi bibiri na cumi ifite abakozi ibihumbi makumyabiri na bine magana cyenda na mirongo inani na batatu bagizwe n'abasirikare n'abapolisi mpuzamahanga ibihumbi makumyabiri magana atanu na mirongo inani na batandatu abasivire mpuzamahanga abasivire b'abanyekongo n'abakorerabushake mpuzamahanga ba loni mu bihumbi bibiri na cumi rero monique yahinduye izina yitwa monusco kugera mu kwezi kwa cumi ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane monusco yari ifite abakozi ibihumbi cumi na bitatu magana cyenda na mirongo irindwi n'umwe barimo abasirikare mpuzamahanga ibihumbi cumi ijana na mirongo inani na batatu monusco ifite ingengo y'imari ya buri mwaka irenga amadolari miliyari imwe na miliyoni ijana na makumyabiri n'eshatu muri make byibura amadolari miliyari imwe niyo loni ikoresha mu butumwa bwayo bw'amahoro muri repubulika ya demokarasi ya kongo buri mwaka bivuze rero ko muri iyi myaka makumyabiri n'itandatu ingabo za loni zimaze muri kongo zakoresheje amadolari arenga miliyari makumyabiri n'esheshatu hagati aho zapfushije n'abantu magana ane na mirongo ine na batanu abasirikare abapolisi n'abasivili bose hamwe abahanga rero baribaza niba izi ngabo za loni zidakwiye gutaha urugero ni porofeseri kizito sabala yigisha ibya diplomasi n'umubano mpuzamahanga muri kaminuza y'i nairobi university of nairobi muri kenya
ndibwira ko abantu bagiye gusaba ko munosco ikwiye gutaha bazagenda biyongera buri wese azagera aho yumva ko yarengeje igihe ko ikwiye kuva muri kongo
abanyekongo nabo ubwabo bibaza icyo monusco igikora mu gihugu cyabo ni nka philippe unji ni umwe mu bagize inteko ishinga amategeko y'intara ya kivu y'epfo n'umuyoboke w'ishyaka afdc bishatse kuvuga alliance de force démocratique du congo umwe mu mitwe ya politiki igize urugaga rufatanyije ubutegetsi na president felix tshisekedi mimi nadhani wako wapo wamesaidia, uh, wamesaidia kukingia raia lakini haitoshi.
Sinshidikanya ko ingabo z'amahoro za ONU zagize uruhare mu bikorwa by'umutekano w'abasivili ariko ntibihagije dutegereje kureba icyo onu izakora nicyo kizatwereka niba bakunda afurika na repubulika ya demokarasi ya kongo turakurikira ibyo barimo au kama wanapenda kongo sababu na ni hapo na sisi tunachungua tunawaangalia guverinoma ya kongo nayo yasabye ko monusco itaha manda ya nyuma loni yahaye izi ngabo zayo muri kongo izarangira ku itariki ya makumyabiri y'ukwa cumi na kabiri k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu ariko kuri vivian van der pere umuyobozi mukuru wungirije wa monusco baracyakenewe nk'uko yabivugiye mu nteko ya loni ishinzwe umutekano ku isi
monusco iracyahura n'ingorane zikomeye nyamara iracyafite uruhare runini mu ntambara zo mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo cyane cyane mu kurengera abatagira kivurira
ibi bituma n'abahanga batandukanye bakeka ko intera intambara imaze gufata ishobora gutuma loni yongera nanone manda ya monusco aho gukura ingabo zayo muri repubulika ya demokarasi ya kongo ijwi rya amerika tujye mu rwanda ariko nanone ku bibazo by'abanyekongo leta yatangiye kwimura abari barahungiye mu nkambi ya rugerero mu karere ka rubavu ni mu burasirazuba irabajyana mu nkambi ya nkamira gloria tuyishime arabikurikira ubwo ijwi rya amerika yageraga mu nkambi ya rugerero twahasanze impunzi zegeranye ibikoresho birimo ibiryamirwa imyambaro n'ibindi ni inkambi yari igizwe n'amahema y'umweru ari naho izi mpunzi zabaga hari ibice bibiri impunzi zaturutse igoma n'abandi baturutse mu nkambi zitandukanye zo muri repubulika demokarasi ya kongo impunzi zabarurwaga kugira ngo zibone zitahe abana n'abagore n'urubyiruko nibo bari biganje muri iyi nkambi y'impunzi nk'uko twabitangarijwe n'ubuyobozi bwa minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi minema impunzi zisaga magana abiri nibo batashye kuri uyu munsi abandi bajya mu miryango n'inshuti zabo abandi bajya mu nkambi ya nkamira bamwe muri bo bemeye kutuvugisha uyu mupezidani ni umusore uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu yahunze ava indosho ku munsi w'ejo hashize nahunze ejo hashize naho nahunze ku mpamvu y'indambara zihuje umutwe wa M23 n'ingabo za Kongo ubungubu nkaba nzuye mu miryango mu Rwanda umurenge wa Bugesha yatuganije kandi n'impamvu yahisemo kujya kuba ku nshuti ye mbonye ntabwo ari ngombwa kuba naba mu nkambi biba ngombwa yuko ngomba gutaha impamvu yuko mfite imiryango buri kimwe cyose naba nagikenera nkakibona ariko mu nkambi ho ni amasaha kurya icyo kunywa no kuba umuntu atakwidagadura ngo aje no hanze niyo mpamvu mvuyemo nsubiye mu miryango mu gihe muri kongo indambara zirangiye tuzasubira mu byacu nkunzi nafutari nawe ni umusaza w'imyaka mirongo itandatu we yahunze aturuka i masisi yaje nta mwana nta n'umugore kuko batataniye mu nzira ubu nabanje kureba mu bavandimwe ba hano hino niho nanabaje kuba biba ngombwa ko nza kwifashisha muno mbone ko nashyikira abandi bagenzi banjye n'imiryango yanjye wenda yagiye itatana bamwe banaje mbere abandi tuza gusigara kongo intambara ibaye mbire niho tuje ariko ko dufashwe hano u rwanda rugutwaraje buratwakira mbo turi kubona ibyo kurya bari kuduha amata baduha n'ibyo kuryamira asifiwe ariane nawe ni umugore w'imyaka mirongo itatu n'itanu ufite abana babiri si we wabonye agera mu rwanda ku munsi wo ku cyumweru ku cyumweru amasasu avuze cyane twinjira mu nzu ariko mu kwinjira mu nzu mu masaha munane saa cyenda abasirikare ba guverinoma bo muri congo bakajya baraza bagakubita imiryango ngo baze badusahure amavetero bose bakajya baragenda bari kubarasagura ubwo twebwe bityo ku wa mbere ku wa kabiri turi gutambuka ubwo njye no mu wanjye kibombe cyanguyeho umwana wanjye cyamuciye n'indoki hariya aho turi kumwe nawe uyu mubyeyi avuga ko asubira mu mujyi wa Goma aho yaturutse kubera ko byaba bisa no gutangira ubuzima bundi bushya none se ingabundu urambwira ngo nzubireyo inzu nari ndimo cyarapasutse ndasubira bitari byashira ndamya ndaja hehe kandi nari ndi n'umupangayi none wambwira ndaja he je ndabwo nanumva ko mbega nzasura urumvishe ko bigiye neza ahubwo ndabwira ngo ndacyungu naza byose mbega niberaho gutyo gusa ariko pe hano mwatwakeye neza imana izabaho umugisha mwatwakeye neza ubwo kuko naje nucyo tu ni gutyo meze ariko ndababwo nenda gusubirayo ubu nasura mu yihe nzu yande bamwe muri abanyekongo bagaragaza ko nta mahitamo yandi bafite uretse gusubira mu gihugu cyabo bagasanga imiryango yabo
intambara yakomeza ntabwo abantu bapfira gushira bamwe barapfa abandi bagasigara ariko tuzakomeza kuba mu gihugu cyacu mfite umuryango mfite umugore n'abana ntabwo bigeze bamuka kandi buri gihe iyo twavuganaga bambwiraga ko nta kibazo gihari
minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi mu rwanda ivuga ko nubwo ikuyeho iyi nkambi itazahwema kwakira impunzi mu bihugu zaba ziturutsemo byose minema kandi yarekeye abanyekongo bimwe mu bikoresho yari yarabahaye birimo matera n'ibindi umukozi wa minema ntasanze ntiyemeye kugira ikindi kirenze yadutangariza kuri izi mpunzi nshya gloria tuyishime ijwi rya amerika i rubavu ni ahangaha dushoreje aya makuru ku ijwi ry'amerika